iyi ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikoro i washington dc muri kumwe na alphonse ndayikengurukiye ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze kuri radiyo yanyu intwazangabo liyetena general adolphe nshimirimana yahitanywe n'ibisasu by'abicanyi bamwe atakindi barota atari ukwamiza igihugu mu maganya no mu marira uwo ni perezida w'uburundi pierre nkurunziza avuga ku igandagurwa rya general adolphe nshimirimana iri jambo n'ayandi makuru turagaruka ko mu mwanya ariko imbere yaho aloyizi bigirimana agira abanza dushikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi ndakurumukije aloyizi
ndakuramukije alphonse ndayikengurukiye leta zunze ubumwe za amerika imenyesha ko iteye ibyatsi ubwicanyi bwakorewe generale adolphe nshimirimana kuri ubu wa mungu igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu itangazo ryasohowe na departema ya leta zunze ubumwe za amerika leta zunze ubumwe za amerika isaba abarundi kuguma bafatanye mu nda kandi bagume babungabunga umutekano leta zunze ubumwe za amerika isaba impande zose haba ubutegetsi cyangwa abatagushigikiye kuvavanura n'ubugizi bwa nabi bwose bihutire kujya hamwe mu biganiro bya politike bihuza bose leta zunze ubumwe za amerika imenyesha ko inzira ya mbere yofatwa n'abarundi kuba kwiga ibibazo nkoramutima harimo ukubahiriza agateka kazina muntu ukwigenga mu kumenyesha amakuru no kubahiriza amasezerano ya arusha n'ingingo ziri muri yo zivuga ibijyanye no kugabangana ubutegetsi leta zunze ubumwe za amerika iti gusubira mu biganiro n'icyo kintu cyihutirwa kandi impande zose zikwiye gukorera hamwe mu ntumbero yo gutorera umuti inyishu ibibazo biriho mu mutekano kandi ku nyungu z'abarundi bose muri nigeria igisirikare cya nigeria cyarabohoje abantu bashika ijana na mirongo irindwi n'umunani bari bagizwe imbohe n'umuhari wa boko haramu mu buraruko bushira ubuseruko bw'icyo gihugu nk'uko byashyikirijwe na koroneli tukuru gusawu avugira igisirikare cya nigeria kuri wa mungu abo bantu babohojwe bagizwe n'abana ijana n'umwe abagore mirongo itandatu n'indwi abandi basigaye bari abagabo igisirikare cya nigeria kigwanira mu kirere kimenyesha nacyo ko cishe abagwanyi batari bake mu gihe cyari ko gifasha ingabo zigwanira hasi mu gitero zari ko ziragira mu gace ka bita ku birometero mirongo itanu uvuye mu bumanuko bushira uburengero bwa bama muri leta ya borno abo bategetsi ba gisirikare ntibamenyesha ariko igihe icyo gitero cyabereye mu ndwi irangiye igisirikare cya nigeria cyarabohoje abantu bashika mirongo irindwi n'umwe bari bagizwe imbohe n'uwo muhari abagwanyi b'umuhari wa boko haramu bamenyereye bagira imbohe abantu aho babasaba ko binjira mu idini rya isilamu sekreteri wa leta zunze ubumwe za amerika john kerry mu rugendo arimwo muri misiri yamenyesheje ko agiye kuganira ku byerekeye iterabwoba rikorwa n'umuhari wa leta y'aba isilamiste muri misiri john kerry arashima intambwe imaze kugegwa ko na misiri mu kurwanya ibyumviro bihagaze ku madini n'inzankano z'amoko abandanya kandi avuga ko misiri gifise uruhara runini mu bihugu by'abarabu aho ni mu gihe yariko arabonana kuri w'imana na minisitiri wa misiri ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu sameh shukri kerry atekanya kubonana kandi na perezida wa misiri abdel fatah el sisi inyuma y'urwo rugendo muri misiri john kerry atekanya kugendera ibihugu bitandatu vyo mu karere ko mu kigobe cy'abarabu aho bazovugana ibijyanye n'aya masezerano aheruka gusinywa yo kubuza irani gukora ibigwanisho ruhenyaganda hano muri amerika amashyirahamwe aharanira agateka kazina muntu muri leta zunze ubumwe za amerika yatanguye urugendo rw'ibirometero igihumbi n'amajana atatu na mirongo umunani na bitanu urugendo rwatanguriye mu gisagara cya selma kiri muri leta ya alabama rukazorangira rukazorangirira hano i washington dc urwo rugendo rwatunganijwe n'ishyirahamwe ryiyitirira guharanira guteza imbere abirabure ribaye mu gihe haheze imyaka mirongo itanu hatowe itegeko riha abirabure uburenganzira bwo kujya mu matora itegeko abo bateguye urwo rugendo bamenyesha ko rigeramiwe muri iki gihe urwo rugendo rurimo abantu barenga amajana abiri ruzomara iminsi mirongo ine n'amajoro mirongo ine rukazorangira ku mpera z'ukwezi kwa cenda uno mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu pasitori tereza diya ari mu bateguye urwo rugendo amenyesha ko batanguye, batanguye urugendo rw'isi- bise urw'ubutungane ati turi ko dukurikiza igikorwa cyakozwe no mu gitabo ceranda cya bibiliya leta ya isirayeli aho ni muri isirayeli leta ya isirayeli yashize mu mvuto abanyesirayeli bikekwa kuba barishe wa mwana w'imyaka cumi n'umunani mu minsi irangiye
tubibutse inshuti zacu ko mubandanya mukurikira radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri interineti radiyo yacu voa akaburungu komu mu burundi rero perezida pierre nkurunziza yategetse inzego zishinzwe umutekano kugeza mu butungane abagandaguye general adolphe nshimirimana uyu mujenerali yakorera mu biro kwa perezida yagandaguriwe i bujumbura ku mbuga mukuru w'u Burundi ejo ku munsi wa mungu ubutumwa bwa perezida nkuru nziza bwatangajwe ejo na radiyo televiziyo y'igihugu imbere ya byose twagomba tubanze tubasabe mudufashe dushimire imana kugira byose yo itanga ubuzima kandi ari nayo nyine ifise uburenganzira bwo gusubirako kuri w'imana igenekerezo rya kabiri imyandagaro y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abarundi bari bazindutse baje guhimbaza imana hari abandi bobo bazindukiye kwitegurira gukora ishami abo nabo bahekuye uburundi mu gitondo cyo kuri uyu munsi w'imana intwazangabo liyetena generali adolphe nshimirimana yahitanywe n'ibisasu by'abicanyi bamwe atakindi barota atari ukwamiza igihugu mu maganya no mu marira turahojeje umuryango wiwe turahuje kandi inzego z'igisirikare n'izipolisi bari basanzwe bakorana bafatanye mu nda hamwe n'abo bahora bakorana mu biro by'umukuru w'igihugu uburundi burabuze umugabo w'ijunja n'ijambo kuko liyetena generale adolphe nshimirimana yari intwari koko yaritanze bidasanzwe mu gukora atiziganya kugira hatebe hashingwe inzego z'umutekano zihurikiyemo abarundi bose uburundi bufise uyu munsi turamusabiye ku mana mushobora byose imwakire mu bwami bwayo yongere ihe umutima wo kwihangana no kwigumya umuryango wiwe tutibagiye inshuti abagenzi n'abakunzi biwe aho bari hose tuboneyeho n'akaryo ko gusaba imana ko yotuje imbere kugira abakoze ako kabi kabishe batabwe muri yombi bongere bahanwe mu magumasha barundi barundikazi dusavye inzego z'umutekano ko mu kiringo kitarenze indwi imwe gusa abo babisha baba bamenyekanye bafatwe kandi barembutswe imbere gutungana hageze kandi iminsi higaragaza ubwicanyi bugirirwa abantu bamwe bamwe kubera amabanga bajejwe haba mu migambwe icanye mu nzego z'igihugu turasabye abarundi ngo bame barikanuye babandanye bakomeza ya makomite y'umutekano ahuri kimwe na bose kugira ababisha bafise iyo migambi iburizwemo kandi bafatwe bahanwe yisunze amategeko abarundi tubasabye kugendera ubwitonzi n'ubwira byaranzwe nyakwigendera liyetena generale adolphe nshimirimana ntibagwe mu mitego y'abo babisha ngo bahave baje mu byo kwihorahorana liyetena generale adolphe nshimirimana yari umugabo w'ijunja ijambo agendana kandi agakundana na bose atagutandukanya ubwoko intara amadini n'ibigambwe dusabye rero ko abamukunda bose kandi bakunda igihugu cy'abibarutse wo kwirinda agosomborotso ntihagire ujya ugwara uwundi kuko abamugandaguye ari umutego bashaka gukoresha ngo abarundi basubiranemo turasubiye kandi gushima ingendo yaranze abanyakamenge mu bihe biheze kuko bagumye bigumije mu gihe abo mu makaritsiye byegeranye bariko baragumuka nimugume mufatanye mu nda mugendere impanuro z'umuvukanyi wanyu Lieutenant General Adolphe Shimirimana mwahora mwamana aho mu Kamenge akaba ariho yagandaguriwe nimusukire mucoze abansi b'igihugu atakindi barota atari ukubacanisha ukunda Lieutenant General Adolphe Shimirimana tumusabye kwigenza nkawe agendere ubuntu urukundo n'ubumwe yirinde ishavu n'ihorihori kuko abarundi baremaze ngo ihorihori ihora umuryango kandi ngo ishavu rigira ngo ico wawe ureke abarundi aho bari bose mu bitumba no mu makaritsiye tubasabye gutekana no kubandanya bafatanye mu nda inzego z'igisirikare n'iz'igipolisi kurya hari ikimenyetso c'umutwe w'intare kiri ku mwambaro ubaranga bakoresha ubwenge ubuhinga n'ubutwari bafise kugira ngo ikiringo tanze iciyinga rimwe kirangire abo bicanyi batarafatwa barundi barundikazi nk'uko ururirimbo ruhagiza igihugu cacu ruvuga ngo imana yakuduhaye ikudutungire twashaka kuremesha ababuze n'abarundi bose yuko abagize iminsi bakora ubwo bwicanyi bugayitse n'abafise iyo migambi igayitse bagiye kuja ahabona twashaka kugabisha abantu bamaze iminsi bakora ubwo bubisha n'abagifise iyo migambi babihagarike mu maguru masha atari uko imana igiye kubagaragaza bicuze burakeye tuwarabe imana yo mw'ijuru niyo cabona turangije dusubira gusabira ku mana ushobora byose nyakwigendera adolphe nshimirimana inshuti akaba n'umugenzi w'igihugu n'abarundi ngo imwakire mu bwami bwayo imana ntihangaze ku burundi n'abarundi murakoze
uyo yari perezida nkuru nziza aho yashikirije ijambo ejo ku munsi w'imana ku igandagurwa rya generale adolphe nshimirimana kuri iryo gandagurwa rya generale adolphe nshimirimana nyine mugenzi wacu etienne karekezi yavuganye na niko yagize anshere arongoye ishyirahamwe rirwanira agati na muntu ry'igiteka ibujumbura amubaza uko umutekano wifashe ibujumbura inyuma y'igandagurwa ry'uwo mugenerale rero ndiko ndaraba etienne kuva bagitangwa kubivuga mu gitondo wabona yuko mu gisagara hari ubwoba bwinshi cyane ndetse imbere ko uraraba n'amabanki murenge asa n'ayuguruye ugiye mu masoko hariho amasoko nk'isoko rishasha yaha ngaha hepfo yo mu ngagara wabona ko ryugaye nyine hepfo gatonyi kwa siyoni buguruye mugabo ukabona ko ari abantu bakeya n'abantu bose ubona ko umwe wese atumbera muhira bimwe by'uko ubona mu ibarabara abantu bagomba bahita bafite ubwoba bwinshi cyane ndetse mbere no mu makaritsiye nka karitsiye ngagara yoyo nk'uyu mwanya turi ko turavugana karitsiye sisi ikikujwe n'abasoda n'abapolisi bitari bimenyerewe uri kuraraba rero urupfu rwa adolphe rwateye ubwoba abantu rwateye ubwoba abantu abantu bafite ubwoba bwinshi bishobora gukurikira na bugiye hari umuntu akomeye cyane akomeye cyane navuga mu rwego rw'iperereza abantu bafite ubwoba agira ati none hakurikira iki hariya se kuri opitari rwakarede havugwa ko ariho general adolphe nshimimana yiciwe ubusanzwe ni ahantu hateye hate ni ahantu hateye ikibazo ku kibazo cy'umutekano ku buryo hateye ubwoba oya uri kuraraba no mu gihe kuva haba ayamamarishe manifestation yaba aho hantu nta mamarishe yigize ahabera hari hari kuri novuga ku ruhande rwo mu kamenge si ahantu hateye ubwoba ni ahantu gusama hari abantu benshi imodoka ziduga muri noro za ngozi za gitega za hehe wama hari abantu benshi reka n'ubu abantu uvuyeyo urabona gusa ko abantu baguma bahagaze mu tugwi mugabo ukabona ko hariho ubwoba koko ndetse mbere urazi no mu gasenyi nta bintu nta kintu cyahabereye by'imyerekano kamenge mutanganoro gihosha yari amakaritsiye atekanye naho haba mu manifestation ntiyigeze hashikirwa ubu rero urumva hapfiriye uwo muntu ntawuzi n'igituma bakikije karitsiye ngagara ya gatandatu kuko bibaza ko baba bariko bazira mu ngagara ariko bazira ko biba yapfiriye impande bibaza ko ngira uwo yabateye avuye ngaho mugabo sinibaza ko ari byo kuko abavuga abo bayibonye bavuga ko yoba yarashe n'imodoka yarimwo abasirikare pikapu zishobora kuba ari zimwe zikoreshwa mu gisoda ibyo rero urumva abantu baguma bafite ubwoba bafite ubwoba abantu bahegereye bafite ubwoba abantu bari muri ya makaritsiye bavuga ko yaberamwo manifestation bibaza ngo bahava baza kwihora bakihora mugabo urumva igiteye ubwoba nuko umuntu agira ati none bihorane yarashwe ikibazo.
n'abandi yarashwe kubera avuga ko yarashwe ashobora kuba yarashwe n'abantu bambaye impuzu z'igisirikare biragoye biragoye harimo n'urujijo nk'uko bivuga ugira uti ababibonye bemeza ko yaba yarashwe n'abantu bambaye imyenda ya gisirikare ku kibazo cy'uburenganzira bwa muntu umushinga ntaye ansheri muhagarara ligue iteka m- murareba mugasanga iyicwa ry'uyu musirikare mukuru adolphe nshimirimana nyuma y'uko perezida nkuru nziza yari amaze gutorwa ejo bundi nibwo inteko ishinga amategeko yashyizeho abayobozi bayo bakuru barimo perezida visi perezida na ba visi perezida bombi Mu- iyicwa rya ry'uyu mujenerali ni ikintu abantu wabonaga batekereza ko hashobora kwa- hakwicwa umuntu w'urwego icyo rero nicyo nibaza ko nawe urumva ko bari kora uri koraraba igihagararo yari afite muri z'iperereza nibaza ko nabo nyine bagira bati iki guhera gu- bahereye uyu muntu apfuye no mu nyuma nibaza ko na muri bo nyine ngira bashobora kugira ati none ubwo nta bandi bari kuri nyuma uwarishwe biraheze ejo nta wundi ashobora kwicwa ibyo rero novuga ni ubwoba bushobora ku- ku- buri ku migwi yose mugabo rero uri kuraraba abantu bato bato ntitudufite ubwoba cyane kuko bo urumva barasaba naho nawe nyine yishwe afise abamuraririye n'abandi uwufise umuntu wese arinda ati uwo ari we wese arashobora gushikirwa arashobora gushikirwa arashobora gushikirwa kuko nimba uwamurashe yashoboye kumushikira bivuga ko n'uwundi wese acunzwe ntiyoreka kugira ubwoba kuko ntiyari umuntu asanzwe ntiyari umuntu yari umuntu avuze kuko no mu gihe bavuga ko yapfuye nta muntu n'umwe yigeze yemera ko yapfuye bo bagufite ubwoba ati ni bya bihuha bica ku mantuze abantu bagiye kwemera ngira babyumvise kuri televiziyo y'igihugu babyumvise kuri radiyo y'intuze twese dufite ubwo bwoba kuko urabye ukuntu sekirite yari afise ukabona ashikiriwe umwe wese ariyumvira ati aho ndi hose ndashobora gushikirwa abashinzwe inzego z'umutekano n'iza politiki za guverinoma y'u Burundi mu minsi ishize batangazaga ko hari abantu bitwaje ibirwanisho bari mu gihugu hari n'imitwe y'abarwanyi yavugaga mu ma- mu- ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi muri za Cibitoke hari imirwano yavuzwe muri iyi minsi mu ntara za- z'uburasirazuba z'u Burundi iki kibazo cy'abantu bafite ibirwanisho cyaba gitanye isano n'iyicwa ry'uyu general Adolphe Nshimirimana musesenguye Eh, cyane ntawe ushobora ku- a- ashobora kuvuga ibyo kuko hari rero n'abavuga bati ni urazi ijambo riheruze rikunda kuvuga ngo umucezo wa ndani urazi ko uwo muntu ntawe uvuga ngo yishwe n'abavuye hanze nta n'uwo ushyira kure ko yoba yishwe n'abo bari kumwe kuko abo mu- mu- muri ntuze ko uravye bavuze imodoka yakoreshejwe izo ari zo zose ni imodoka isanzwe izwi iri muri mu muri aya maserivisi yabo bivuga rero ati ntawe uvuga ngo ya- ya- yishwe n'abo bavuga ko ari mu ishyamba cyangwa ngo ashire kure nuko yaba yishwe n'abo bari kumwe kuko uravye uko umuhari sendede wari usanzwe wubatse abo bantu bari hanze nta n'ikivuga ko n'umubo bari kumwe mu gisirikare bari kumwe ubu biteye ubwoba mu burundi ntawe uzi ko abasoda ba- bagambura ukumwe ntawe uzi ko igipolisi kigambura ukumwe mwarabonye ko umuporte parole w'igipolisi yagiye ntawe uzi ko no muri- n'abari muri serivisi national de renseignement bagambura ku muntu umwe urumva ni ikibazo twese twibaza tugira tuti none bigiye kumera gute umaze kubona umuntu nk'uwashikiriwe ikivuga ko iyaba baraba nabari baje barondera uwo muntu nimba ari abari mu- mu- abari muri gisoda nimba ari mu gisoda cy'iperereza nimba ari mu gipolisi nimba ari mu kiroberi bari baje bafise amasaha yo mu gitondo bari bamuzindukiye ejo bashobora kuzindukira uwundi musivile cyangwa umuntu uzeye ibi rero jewe nk'uhagarariye nk'uri mu muhagarariye hagati y'akazina muntu mu- mu mu ishyirahamwe ry'igiteka bidutera ubwoba cyane kuko ibyo kwica umuntu cyo tuba tugiye gushyira imbere Ama- twebwe kuko twumva twizeye yuko n'uwoba yagirizwa ikibi yakoze hazoshikira igihe acigwa urubanza ndabashimiye cyane mushinga ntahe anshere niko yagize ni perezida w'ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu riga iteka mu burundi twagerageje kurondera abakozi bo muri leta ngo bagire icyo batubwiye ku igano rwa generale adolphe nshimirimana ariko ntitwabatoye ku matelefone yabo ariko twashoboye kuvugana na theoneste habimana aba mu bufaransa n'umuhinga mu bibazo by'umutekano n'uburenganzira bwa zina muntu mukurikiranye bwana teonesi habimana iki kibazo cy'icwa ry'umwe mu bajyanama bakuru ba perezida pierre nkurunziza mu burundi ku kibazo cy'umutekano mu gihugu kitarimo indwano ubu ngubu iyicwa rye mu gihugu ryakwakirwa gute ribonwa riti ku kibazo gihererekanye n'umutekano bwa Etienne nk'uko twakunze kubivuga ni ikibazo kirebwa bwa mbere na guverinoma Eh, iyo bari mu gihugu guverinoma niyo iba ifite eh, responsabilite ya mbere yo Mhm.
kumenya umutekano w'abaturage n'ibintu bihari ibyo byo ni ihame ntabwo ari ukuvuga ngo ngo hari ukundi byagenze niyo haba hari nk'uko maze kumva mugenzi wanjye wo muri giteka avuga ko haba hari n'abarobere cyangwa n'abandi ariko guverinoma ihari niyo ibazwa icyo kibazo buri gihe uko bigenda mu gihe nk'iki nk'uko bivuze se guverinoma ikora iki murabizi neza ko mu burundi hamaze ikibazo iminsi mike hari ikibazo cy'umutekano muke abantu barahunze mu gihugu abantu urebye ibikorwa byarahagaze kubera umutekano muke guverinoma ifite ubuhe buryo yakoresha mu gihugu mu gihe nk'iki guverinoma ikintu cya mbere cyihutirwa ni ugushyiraho iperereza kandi hakabaho navuga iperereza ry'urwego rwigenga rwisanzuye nubwo biba bitoroshye ariko nicyo cyihutirwa kuko uriya wo muri igiteka amaze kubivuga niba uwo muntu yaba yarakoze amakosa ameze gute ntabwo bagomba kumwambura ubuzima birababaje cyane nyine kubona abantu bicana hanyuma igikurikiraho ni ubutabera rero ni ukumenya niba muri ibi bihe mu burundi hari ubutabera bwigenga bushobora gukora iperereza noneho ukagaragaza ababigizemo uruhare nicyo kintu cyihutirwa uruhare rw'uwishe uyu jenera dore imana mwareba se mukareba iyicwa rye rishobora kuba ryagira ingaruka ahubwo yatuma umutekano urushaho kuba ikibazo mu gihugu nka kiriya
mu gihugu nka kiriya n'ubundi twongeye kugaruka kuri iriya disikuru yavuzwe na perezida obama ihereranye n'uko ni ikibazo cya demokarasi buriya ni ingaruka nyine ziri kuva ku ibura rya demokarasi ni ukuvuga ko buriya nimba hari umuntu ushobora kwicwa kuriya ni ukuvuga ko niba yari ashinzwe n'urwego rw'iperereza mu gihugu ni ukuvuga ko batamwibonamo hari abatamwibonamo cyangwa se ni omu foru bariya bavuga nyine baba bari hejuru y'inzego nabyo birashoboka ariko ntabwo ndi kubihamya nk'uko biri nimba ari iyo situwasiyo rero byaba byabayemo ari nk'umuntu ko numvise uriya wo muri giteka uri ku uri uhari uri i bujumbura avuga ko bishobora kuba harimo no kwihorera no kugira gutya urumva n'ibibazo bindi biba bigarutse ariko ikibazo twashimangira mu bihereranye n'amahame remezo y'umutekano ni uko buriya hari ikibazo cy'inzego zidakora neza icyo kirahari nk'uko mumaze no kubivuga nyine buriya hari akavuyo ariko bishobora kongera noneho gutera akandi kavuyo karengejeho niba guverinoma ihari idafashe ingamba zihamye zo kugira ngo kiriya kibazo ikige kandi mu buryo busesuye nshyiriho niba ngombwa ishyiriho na komisiyo yigenga igikurikirane umushinga ntashe niko yagize wari guteka amaze kubivuga mu kanya agira ati ingaruka z'ibintu byose nk'ibi by'umutekano mukeya bigwa ku muturage usanzwe wo hasi cyane mubona se iyicwa ry'umuntu nk'uyu rishobora gutuma guverinoma ahubwo ikaza uburyo igenzura abaturage cyangwa se ishobora kuba ikaza ubundi buryo ikurikirana akantu kose ibonye ikibazo cyo mu mutekano bwa guverinoma iyo itangiye no kugenzura abaturage ikananababeshyira niyo niyo iteza umutekano muke uribwo ikibazo kigomba kuzasuzumwa mu buryo bwihutiwe n'uburyo ziriya nzego muri biriya bihugu bita iziperereza uburyo zikora n'uburyo zikora nyine mu buryo bwa demokarasi nimba zikora mu bwiru ubwo ni ukuvuga ko hagati yabo y'izo nzego nta mucyo urimo ahubwo akavuyo kazaza kaba kenshi abaturage nyine banana bananabigwemo yenda bananabeshyirwa niyo mpamvu yo ubundi urwego rw'iperereza ahantu ntabwo ari rwo rugomba kuba hejuru y'ubutabera ni niryo hame niba rero urwego rw'iperereza nanone bajya mu iperereza ntibareke urwego rw'ubutabera cyangwa ngo biyambaze inzu za ry'igiteka n'abandi bahari bakore iperereza rihamye ryigenga rigenda riba ngombwa biyambaze n'izindi mpuguke zivuye hanze ibyo gihe bishobora gutera akavuyo kuko hari hari n'ikibazo cya uturere cy'amoko ze bashobora gusubirana mu ngo wazize kandi abo ngabo bakabizira babeshyerwa ni ukuvuga ko rero ibyihutirwa no gushyiraho iriya komisiyo yigenga na guverinoma simvuga leta ni guverinoma ikabigiramo uruhare rukomeye kubikora mu mucyo uwo yari tonesite habimana reka dukubitire mu rwanda aho jean claude munyandinda atugezaho amakuru y'inkino mu mukino wo gusiganwa ku magare ejo bundi kuwa gatandatu habaye irushanwa ryiswe circuit du nord aho abakinnyi baturutse mu mujyi wa rubavu mu ntara y'uburengerazuba berekeza i musanze mu ntara y'amajyaruguru ku ntara y'ibirometero mirongo itandatu na bitanu ni mu rwego rw'amasiganwa ya buri kwezi ategurwa n'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu rwanda ferwasi uwaje ku isonga muri iyi ntera ya rubavu musanze ni nsengimana jean bosco usanzwe mu ikipe ya benediction mu karere ka rubavu yakoresheje isaha imwe minota mirongo ine n'itatu n'amasegonda mirongo ine na rimwe uwa kabiri yabaye patrick byukusenge ku mwanya wa gatatu haza joseph areruya hakuzimana kamera aba uwa kane ku mwanya wa gatanu haza hadi janvier uwa gatandatu aba bonaventure uwizeyimana aya marushanwa ngarukakwezi arimo kugenda yegukanwa n'abakinnyi batandukanye aribyo byerekana ihangana ryo ku rwego rwo hejuru hagati y'abasiganwa ndetse n'amakipe bakomokamo areruya joseph wo mu ikipe ya ami sportif niwe wegukanye isiganwa ry'ikubitiro irindi siganwa ryafashwe nka shampiyona y'igihugu uyu mwaka ryatwawe na biziyaremye joseph wo mu ikipe ya sine elmayi yo mu mujyi wa kigali wabaye uwa mbere mu isiganwa ryo kwibuka ndetse n'isiganwa ryitiriwe umuco ni hadi janvier wo mu ikipe ya benediction y'i rubavu muri iri siganwa rya circuit du nord ryabaye ejo bundi kuwa gatandatu amakipe atandatu niyo yari yaserutse ayo ni benediction y'i rubavu ami sportif y'i rwamagana cycling club for all y'i huye kiramuruzi cycling club fly y'i gasabo na sine elmay yo kwa mayaka i nyamirambo tunyarukiye mu mupira w'amaguru ikigo cyitwa health and fitness center kirategura irushanwa ry'amakipe y'abakuze rizatangirira mu mujyi wa kigali umuyobozi w'iki kigo nelson mukasa aratubwira iby'iri rushanwa ry'abakinnyi basheshe akanguhe nkaba ndimo ntegura igikorwa giciye muri football umupira w'amaguru icyo gikorwa kikaba ari icyo guhuza abasheshe akanguhe ubundi bajyaga bakinya bagakina bamara gukina bakigendera bagashaka ikipe imwe bakongera bagakina bakigendera ariko noneho ndashaka mbikore ku buryo byaba byiza bajya bahura ari amakipe atandukanye noneho hakabaho nk'agaturunwa ese amakipe agomba kwiyandikisha muri rushanwa arasabwa iki nelson mukasa arakomeza mu by'ukuri ikipe nifuza ko zatangira urabona ko ari bwo bwa mbere tugiye gutegura bino ntituzi ikipe zizabyitabira turimo turashaka ko ikipe za ntabwo twavuga ngo turi misi ikipe wenda tubuze umubare uyu n'uyu dufite ibibuga ntabwo ari bike ntabwo ari na byinshi ariko hari ukuntu twagerageza kubimaneginga tubashe kubona umubare w'amakipe yiyandikishije ariko mu gutekereza kwanjye ni uko ukuntu futuboro abantu bayitabiye abantu ma wikendi mujya mubona ku bibuga biba bihuze abantu bicaye barindiriye gusimburana amakipe atandukanye ni uko mbona ko abantu bazitabira rino rushanwa kandi rizaba ryiza yari claude munyandinda i kigali
muracari kumwe na radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda aroyize bigira imana aragoze hano muri studio kugira abashikirize inshamake y'amakuru yari yabashikirije
leta zunze ubumwe za amerika imenyesha ko iteye ibyatsi ubwicanyi bwakorewe generali adolphe nshimirimana kuri uyu w'imana uheze igenekerezo rya kabiri ukwezi k'umunani umwaka turimo leta z'ubumwe za amerika mu itangazo yasohoye na deparitema yayo isaba abarundi kuguma bafatanye mu nda kandi bakaguma babungabunga umutekano leta z'ubumwe za amerika isaba impande zose haba ubutegetsi canke abatavuga rumwe nabo kuvavanura n'ubugizi bwa nabi bwose bihutire kuja hamwe mu biganiro vya politike bihuza bose igisirikare cya nigeria cyarabohoje abantu bashika ijana na mirongo irindwi n'umunani bari bagizwe imbohe n'umuhari wa boko haramu mu buraruko bushira ubuseruko bw'icyo gihugu abategetsi ba gisirikare ntibamenyesha ariko igihe icyo gitero cyabereye sekretari wa leta zunze ubumwe za amerika john kerry mu rugendo arimwo muri misiri yamenyesheje ko agiye kuganira ku byerekeye iterabwoba rikorwa n'umuhari wa leta y'aba isilamiste muri misiri john kerry arashima intambwe imaze kugegwako na misiri mu kurwanya ibyiyumviro bihagaze ku madini n'inzankano z'amoko akabandanya avuga kandi ko misiri gifise uruhara runini mu bihugu by'abarabu hano muri amerika amashyirahamwe aharanira agatekakazina muntu yagiye hamwe mu rugendo yatanguye rw'ibirometero birenga igihumbi ruzoba rushyigikiye kubahiriza agateka birabure iyi ni radiyo ya amerika ivugira washington dc mu kirundo no mu kinyarwanda mu izina rya bagenzi banje ndabashimiye ndabatumira kubandanya mukurika ibiganiro by'iradiyo ijwi rya amerika kuri mikoro mwari kumwe na jewe alphonse ndakengurukiye ibiganiro byacu ariko birabandanya
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye Etienne karekezi n'ikiganiro dusangira ijambo inteko ishinga amategeko y'u rwanda yatangiye gahunda yayo yo guhura n'inzego zinyuranye z'abanyarwanda baganira ku kibazo cyo guhindura itegeko nshinga u rwanda rugenderaho kuva mu mwaka wa bibiri na gatatu mu biganiro byacu byashize twagiye tuganira n'abanyarwanda b'ingeri zinyuranye batangaza kandi bumvikanisha ibitekerezo byabo kuri iki kibazo mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi dufite umushyitsi waje hano i washington muri studio za radiyo ijwi ry'amerika turi kumwe hano muri studio na robert higiro robert higiro mbanze mbasuhuze murakomeye turi aho nta kibazo ariko kuba twumva nagira ngo mutwibwire kurushaho ngira ngo abanyarwanda tumaze kumenyerana kubera yuko maze igihe ngerageza kureba ko demokarasi yagaruka mu gihugu nkaba nari umusirikare mu ngabo z'u rwanda guhera muri mirongo icyenda kugeza mu bihumbi bibiri na cumi nkaba nari mfite girade rya majoro nongere mbasuhuze majoro robert higiro murakomeye turi aho rwose umeze ute natwe turi aho hano i washington muri studio zacu mwadusuye ni byiza ikaze ku ijwi ry'amerika mu minsi mike ishize nta mezi menshi ararangira muherutse muri kongere y'amerika imbere ya komisiyo ishinzwe ibibazo bya afurika muvuga ku burenganzira bwa muntu mu rwanda iby'ingenzi mwagarutse ku bijyanye no kubahiriza uburenganzira bwa muntu mu rwanda biteye bite ese kongere y'amerika yabatumiye biturutse ku ki urakoze dufite nani profit organization yitwa democracy in rwanda now tuba tugerageza kureba ko twageza kuri ibihugu bikomeye ibibazo by'uburenganzira bwa kiremwamuntu birimo gukorerwa mu rwanda bimwe biraba bikaba bucece ntibimenyekane tumaze gutakaza abantu benshi kuva na nyuma ya jenoside nibyo twagiye dusubiramo nk'abantu bagenda bicwa na leta ariko bigasa nk'aho ari za agisida abarimo ba sena paul rwigara na ba koroneri karegeya bagiye barasirwa cyangwa bahotorerwa muri south africa hari abandi bagiye basimbuka impfu nka generali kayumba nyamwasa n'abandi n'abandi lisiti ni ndende ibyo ngibyo ngibyo twahaye kongere ya amerika bakaba barategetse sitade dipatimenti kubikurikirana bikaba aribyo barimo gukurikirana ubu ngubu turibaza yuko wenda ubwo mu minsi iza bazashobora gutanga ripoti y'ibyo bagezeho natwe twarongeye tuganira nabo mu buryo burambuye tukagenda dutanga ibimenyetso simusiga by'ibyo byaha byose bigenda bikorerwa mu rwanda mwe murasa nk'abashinja leta y'u rwanda ariko nkurikije amakuru yagiye agaragazwa mu rwanda nuko nk'abo bantu mutanzeho ingero ko bishwe anketi ku iyicwa ryabo ziracyakorwa ntabwo ziratangazwa ku buryo bw'umugaragaro ku buryo ntawagira ahita uwashinja uwo mwanya yego ariko dufashe urugero rumwe nk'urwa paul rwigara rwigara yarishwe bavuga ko ari agisida kandi ubundi mu busanzwe iyo umuntu yishwe na agisida umushoferi wagonze uwo muntu akamwica akaboneka polisi igatangaza yuko afunze yitanze hanyuma noneho kugeza uyu munsi tukaba tutarumva izina ry'uwo mushoferi watwaraga iyo kamyo tukaba tutarumva investigation igihugu gikora akaba ataragaragara mu nkiko z'ubutabera na hamwe mu rwanda wese ibyo bintu wabivuga he agisida ni agisida umuntu aba atabishaka niba yaramwishe atabishaka se igituma bamubikira bakanga kuvuga n'izina rye cyangwa na nyiri iyo modoka yatwaraga y'ikamyo kuko ubwo atari ukwijijisha abanyarwanda bavuga ngo kuko nibyo ni agisida ni aho ngaho tugenda duhera ibintu bimwe na bimwe hanyuma tukagira n'ibindi bimenyetso bigenda biva mu gihugu dufite abo dukorana nabo kuri kese zigiye zitandukanye icyo gusa ngira ngo aricyo ni uko mu gihe anketi zitajya ahagaragara kandi leta y'u rwanda icyo gihe cyane cyane ku icwa rya bwana nyakwigendera asina paul rwigara nzi ko hari amakuru menshi yatangajwe cyane cyane abavuze ko bageze aho impanuka yabereye ariko u rwanda nkurikije ibyavuzwe n'abavugizi ba polisi inshuro nyinshi bavuze ko anketi zikorwa bityo gufataho umwanzuro ni ikintu gikomeye cyane ahubwo ngarutse kuri biriya bijyanye n'uko mwaje gutanga ibisobanuro muri kongere y'amerika majoro higiro mwavuze ko mu rwanda hari n'ibibazo by'iyicarubozo twarabivuze kandi birahari ari muri za purizo n'ahandi bita za sefu hawusi hagiye hariyo abanyarwanda bafungiyeyo bamwe bakaba aribo bashobora kuba baranagaragaye muri muri ariya mazi ya rweru aho imirambo yagiye igaragara mu mazi dukeka yuko bamwe kubera uburyo babafatiye bari muri za sefu hawusi baba barabatocarinze ku buryo baba batagishoboye gusubira mu bandi kuko ibyo baba babashakamo nta nubwo babizi ngo babibabwire ko hari i kigali ikibaye cyose baragufata kandi bakagushinja ikintu wenda utaranumvaho bityo rero no muri za purizo n'abandi bose bigenda bigaragara ko hari abantu bagenda bicwa cyangwa se bagafungirwa ahantu hatari heza za kame n'ahandi nibyo twagerageza gusobanura kandi ibyinshi tugiye tubifite ibimenyetso nibyo twatanze nibyo n'iki gihugu kirimo kugerageza gukurikirana ngo kirebe ntabwo navuga aho bigeze kuko nyine biracyakurikiranwa ariko ni ikintu gikomeye cyane barimo kwiga ngo barebe aho bizaganisha nibasanga koko ari byo mwese mwandumva mukurikirana ku buryo bunyuranye ibibera mu rwanda muragira muti hari iyicarubozo muvuzi za gereza ayo ni amakuru abantu benshi batamenya nk'iriya mirambo mu byo yabonetse mu kiyaga cya rweru hagati y'u rwanda n'uburundi hakomeje kuvugwaho ibisobanuro bitandukanye leta y'u rwanda ivuga ko ari abarundi abarundi bavuga ko ari abanyarwanda bitewe n'aho akanyaru kerekeza amazi yako na n'ubu biracyari urujijo mwese mukurikirana ayo makuru hafi bariya bantu ni abanyarwanda nk'uko mubivuze ni abari bafunze ni abafashwe mu giturage nk'uko mwagiye babivuga byagenze biti abenshi bari bafunzwe mu byo tutarageraho neza ariko tugenda tubona aho byerekeza bagiye bafatwa ariko wenda mu buryo butandukanye hanyuma nyine baza kwicwa ibyo bibazo by'uko ari abarundi cyangwa se ari n'abanyarwanda ni nabo babitera iyo bareka abantu bagakora investigations zigaragara wenda tuba twaramenye neza ibyo aribyo ariko mu gihe leta y'u rwanda idashaka gukora itohoza ry'ibi bibazo by'abantu bagenda bapfa ntabwo ari bariya gusa twavuga ba majoro sengati bagiye baraswa hariya mu mihanda ya kigali kubera yuko wenda yarafitanye yakoranye na jenali kayumba nyamwasa ntabwo twajya mu malisiti ngo tuyarangize niyo mpamvu no muri hearing wumvishe tuvuga yuko ko twabyanditse bagenda babikurikirane kuko buri ka ifite ukuntu iteye ariko kubera igihe twamaze dukora iriya sisitemu uburyo bumwe bakoresha bwo kwica abantu turabuzi sisitemu uvuga ni iyihe y'umuryango wa fpr umuryango wa fpr cyangwa se uburyo dema yicamo abantu ndavuga ishami rishinzwe ubutasi mu rwanda ariko nkurikije uko ubivuga n'uko ubisobanura nawe uri mu bantu bubatse iyo sisiteme nibyo uri mu bayubatse none ubu ubu ngubu nyine kimwe n'abandi bose aho ngaho nahereyeho ndimo kuvuga bari abagiye bapfa ari abashakishwa nk'uko twese dushakishwa aho turi ibintu byarahindutse byabaye bya perezida kagame byose hanyuma uwo utavuze rumwe nawe uwuhakanyije icyo yavuze amaherezo y'ubwo ni ugupfa nk'uko ahora abivuga avuga ati uwutatiriye igihanga ariko ibyo aba avuga ngo duhemukira igihugu niwe tuba duhemukira ntabwo ari igihugu kuko ntabwo uhemukira igihugu cyakubyaye hanyuma se nkubajije ubwawe uti sisiteme cyangwa se uburyo imikorere iri mu gihugu ngubu nawe uri mu bayubatse niba atari ibanga niba ataragutatira igihanga nk'uko ukivuze nanone nkapfuye iki urambaza ku giti cyanjye cyangwa ku giti cyawe rwose maze kugenda mbisobanura cyane ariko ngira ngo twahera kuva kera nyiri na mutoya mu gisirikare ntabwo ubundi njya amenya kubeshya cyangwa kubiryarya cyangwa navugaga ibintu nk'uko mbibona hanyuma ngenda ngirana ibibazo n'abayobozi kugeza aho iyo umaze gukura bwo rero nyine uvuze uti ikintu ntabwo nyibona uko kimeze iyo mvuze ngo jaka nziza afungira afunga abofisiye b'u rwanda ubusa atanaperereje ukabinziza ibyo ni ikibazo ibyo nibyo nagiye nzira bavuga bati aravuga ngo wowe ugiye kumarisha abantu kandi ubabeshyera ari nabyo byavuyemo abagabo bakuru abasirikare bakuru kugenda bahunga kubera ibintu bagenda babashyiraho kandi bitari byo baravuga bati twamenye yuko jenali kayumba nyamwasa ategura gukora kudeta mu gitondo perezida ati mu rwanda ntawe wabasha gukora kudeta ubwo si contradiction niba ubizi neza ko abantu batakora kudeta kuki usingarengamo umuntu umwe ukavuga uti uyu nguyu agiye gukora kudeta ariko n'ibyo napfuye na banziza kubera yuko babeshyeraga abantu bagize n'uruhare muri iyo ntambara n'ibyo rero twagiye dupfa hanyuma bigera ku rwego rw'aho bafata umwanzuro wo kunkura mu gisirikare ariko naje kumenya yuko bwari uburyo bworoshye bwo kunkuramo hanyuma bakazanyica nari n'umusirikare ubu biragaragara ko urugamba rwa gisirikare rw'imbunda n'amasasu usa nkaho waruhagaritse ariko nkurikije amagambo uvuga nuko watangiye utubwira ko uri mu muryango demokarasi nawe winjiye muri politiki y'u rwanda
ntabwo nabyita politiki neza kuko ariko mu nshingano zimwe dufite muri demokarasi ini rwanda nawu ni uko twintarakitinga n'izindi organizations n'amashyaka nayo dushobora kuvugana nayo kuko turimo turakireya environment iri peaceful ya, ya democracy mm. ko, ko amashyaka ya opposition yewe na FPR n'ubwa FPR ko bagomba kumenya yuko ari byiza kuvugana neza mu mahoro tutarinze ku gutangira gukeka yuko dukwiye kongera kurwana cyangwa guteza intambara nibyo tugerageza kubwira abanyapolitiki n'aya mashyaka yose ari hanze ya opozisiyo hanyuma ngarutse kuri politiki ubwo mwayinjiyemo birumvikana nta sinzi ko hari ukunyura ku ruhande na gato iri jambo perezida obama yavugiye Addis Abeba muri etiyopiya ejo bundi ku wa mbere ku bakomeje kutwumva ariko muri aka kanya reka tubanze tubumvishe abatarabyumvise uko perezida barack obama yabivuze muri make nk'uko twabibatangarije mu kiganiro muri isanga ku ijwi ry'amerika cyayobowe na mugenzi wacu edi rwema ku wa kabiri w'icyumweru africa's democratic progress is also at risk when leaders refuse to step aside when their terms end now Now, let me be honest with you. I do not understand this. I am in my second term. It has been an extraordinary privilege for me to serve as the President of the United States. I cannot imagine a greater honor or a more interesting job. I love my work. But under our Constitution, I cannot run again. I can't run again. I actually think I'm a pretty good president. I think if I ran, I could win. But I can't. So there's a lot that I'd like to do to keep America moving, but the law is the law. And, and no one person is above the law, not even the president. When a leader tries to change the rules in the middle of the game just to stay in office, it risks instability and strife, as we've seen in Burundi. And this is often, and this is often just a first step down a perilous path.
iryo rero ryari ijambo rya perezida barack obama yagejeje ku bayobozi bakuru ba afurika ubwo yavugiraga ijambo rye iya disababa mu ngoro y'umuryango wa afurika yunze ubumwe mu ijambo rye muri make yagize ati iterambere rya demokarasi ku mugabane wa afurika rikomeje kuzitirwa na bamwe mu bakuru b'ibihugu bagundira ubutegetsi yagize ati ibi ni ibintu bindenga kandi ntumva na gato yitanzeho urugero avuga ko nka perezida wa leta zunze ubumwe za amerika hari byinshi byiza bizana n'uwo mwanya ariko amategeko y'igihugu ntashobora kumwemerera gukomeza kuyobora kuko amategeko y'igihugu ateganya igihe umukuru w'igihugu atagomba kurenza ku buyobozi bwana obama yagize ati nibaza ko ndi umuperezida mwiza kandi ndamutse nongeye kwiyamamaza natsinda ariko sinabikora kuko amategeko atabinyemerera nta muntu n'umwe ukwiye kujya hejuru y'amategeko yewe na perezida wa repubulika ntabwo ari hejuru y'amategeko perezida obama yagize ati iyo umukuru w'igihugu ashatse guhindura amategeko hagati muri manda ye hari igihe biteza imvururu mu gihugu nk'uko birimo kuba mu gihugu cy'u Burundi yagize ati hari bamwe mu bakuru b'ibihugu bavuga ko ari bo bonyine bafite ubushobozi bwo gushyira igihugu hamwe ibyo niba ariko bimeze abo bayobozi baba barananiwe kubaka igihugu no guha buri wese ubushobozi bwana obama yatanze urugero rwa nelson mandela wayoboye afurika y'epfo na george washington wayoboye leta zunze ubumwe za amerika babaye indashyikirwa kuko bemeye kurekura ubutegetsi n'ubwo bari bakunzwe cyane ngayo rero muri make amagambo perezida barack obama yavuze ahanini anenga abayobozi ba afurika bagundira ubutegetsi bashaka guhindura itegeko nshinga z'ibihugu byabo kugira ngo bagume ku butegetsi urakoze cyane edi rwema ibyo byari ku wa mbere w'icyumweru nyuma y'aya magambo majoro robert higiro nk'umunyarwanda izi mpanuro muzifata mute ngira ngo perezida obama nta kintu mu by'ukuri ataburiyeho abanyapolitiki cyangwa se abayobozi bo muri afurika ariko cyane cyane noneho twakoranye nabo na gahunda tubona ziri mu rwanda zo guhindura constitution aho umuntu bavuga ngo niwe wenyine ushoboye nibyo perezida obama yasubiyeho iyo uvuze uti njye jyenyine ushoboye abandi banyarwanda miliyoni cumi n'ebyiri ntabwo zishoboye ntacyo uba warakoze mu myaka makumyabiri amazeho yabuze n'umuntu umwe yasigaho urabyumva kuko n'amashyaka akomeye tuzi nubwo twajya muri za tanzania nubwo twajya muri za south africa baba bafite ishyaka rikomera kubera yuko rigira ideology ifasha icyo gihugu kandi bakagira n'akadazi bagenda bavuka baguruminga kugira ngo ejo bazabe abayobozi mu gihe rero udakora ku buryo ubona abantu batoya bazagusimbura wese wavuga yuko urimo gukora iki kandi ikindi niyo nkomoko y'iyi mirwano yica abantu ni ukuvuga ngo niba umazeho imyaka makumyabiri ntabwo urimo gukora inshuti akenshi urimo gukora abanzi uba urimo gukora amakosa uba urimo gutandukira uba urimo kureba igihugu ukabona ari wowe kandi niho perezida kagame ageze mukumva se nko mu rwanda nk'ubu inteko ishinga amategeko iri mu baturage ishaka kumva ibitekerezo byabo kugira ngo barebe niba bahindura ingingo ijana n'imwe yatuma perezida uriho paul kagame yakwiyamamariza manda ya gatatu mubona mu bayobozi b'u rwanda mpereye ku badepite n'abasenateri bagize inteko ririya jambo ni ikintu bumva bakumva ribareba cyangwa basanga ari ijambo ry'umunyamahanga mu by'ukuri n'abana bagejeje mu myaka cumi n'irindwi buri muntu wese wakurikiranye ijambo perezida obama yavuze kandi ntabwo byari kuvuga ngo biri pasono yabwiraga abantu akunda b'abanyafurika babwira ati ibi bintu ni byiza yitangaho urugero avuga ati guhinduka gukuraho ubuyobozi ugashyiraho ubundi abantu bagarekanya ubuyobozi mu mahoro atanga urugero rwa za nigeria nibwo igihugu gitera imbere abasenateri bo mu rwanda n'abadepite ni ingwate nta kintu na kimwe bajya batekereza niba ushaka kureba neza ukuntu biba bimeze iyo kagame arimo kubatuka muri ritiriti tuvuge mwiherero ubu ni abantu bandika ese iyo umuntu agutuka wandika iki mu by'ukuri baba bandika iki ariko ni ukukwereka yuko baba bafite ubwoba ku buryo ibyo avuze ntabwo ari disikasiyo barimo ni amabwiriza iyo ubona parama yihuta na sena kwemera yuko ingingo y'ijana na rimwe ihinduka ni uko biba byararangiye barababwiye ko ariko afande yavuze abo ni ba nziza baba babirimo ni ba musoni baba babirimo ni ba dani munyuza baba babirimo baba barimo bari mu matwi y'abariya abadepite bababwira bati afande yabivuze mu bigire vuba bakongeraho n'ibindi ye ubu ngubu kuko bamaze kujya mu gice cy'igihugu barimo kuvugana n'abaturage bya bindi byabo biri stage managed babemeza yuko nyine ingingo igomba guhinduka bafite barimo barigaragambya mu mihanda hose aho bageze ku bakomeje kutwumva kandi bibutse ko ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ejo bundi ku wa kane ihuriro ry'imitwe n'amashyaka ya politiki yemewe mu rwanda ryagaragaje ko rishyigikiye ko itegeko nshinga ryahinduka by'umwihariko ingingo y'ijana n'imwe iyi ngingo niyo ibuza uri ku mwanya wa perezida w'u rwanda kongera kwiyamamariza indi manda nyuma ya manda ebyiri yaba amaze kuyobora igihugu ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije niryo ryonyine ridashyigikiye uyu mugambi ni inkuru yakurikiranwe na mugenzi wacu asumuta kaboyi wari mu nteko ishinga amategeko i kigali mu rwanda mu mitwe ya politiki cumi n'umwe iri mu rwanda icumi yose ishyigikiye ko itegeko nshinga rihinduka mu ngingo yaryo y'ijana na rimwe iyo ngingo ihindutse perezida paul kagame yaba yemerewe kongera kuyobora u rwanda ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije rivuga ko ridashyigikiye ko itegeko nshinga ryakorwaho ibi byavuzwe ubwo abagize inteko ishinga amategeko bahuraga n'abahagarariye amashyaka ari mu ihuriro ry'imitwe ya politiki mu rwanda mu rwego rwo gukusanya ibitekerezo bigamije guhindura itegeko nshinga buri mutwe wa politiki wagiye uvuga uko ubona gahunda yo guhindura itegeko nshinga musafazi harerimana wo mu ishyaka ntangarugero muri demokarasi avuga ko usibye ingingo y'ijana na rimwe yahindurwa hari n'izindi ngingo zidatunganye zahindurwa niyo mpamvu twebwe tutavugaga yuko havugururwa ingingo y'ijana n'imwe gusa murebe nk'ingingo y'ijana na gatanu ibangamiye umutekano w'igihugu cyacu aho ivuga yuko perezida wa repubulika iyo amaze gutorwa ataratangira imirimo uwari usanzweho adafite uburenganzira bwo gutangiza intambara n'ibindi bivugwamo igihugu nk'iki cyiza umutekano mukeya nta buryo wakombura perezida wa repubulika ububasha nk'ubu uzi ko dufite interahamwe zishaka kudutera buri munsi twe nk'ishyaka ntangarugero muri demokarasi iyo ngingo ikwiriye kuvugururwa tukajya muri demokarasi nyayo aho amatora ariyo atuma abaturage babona ubayobora bihitiyemo umuryango wa fpr inkotanyi we ntiwigeze wandikira inteko usaba ko itegeko nshinga rihinduka umunyamabanga mukuru w'iryo shyaka francois ngarambe ntiyigeze yerura ngo avuge ingingo ku yindi shyaka rye ryifuza ko ryahinduka ariko asobanura ko ashyigikiye ibyifuzo by'abanyarwanda benshi basabye ko kandi mu basabye harimo n'abayoboke ba fpr inkotanyi ntabwo ko twandika inteko turacyari muri debete twebwe turacyakurikirana ibivugwa ariko cyane cyane nk'umutwe wa politike udafite aho ubogamiye utari patizani ni ukuvuga yuko dushyigikiye ubusabe bw'abaturage b'abanyarwanda muri bariya basabye rero harimo abayoboke b'umuryango wa inkotanyi nubwo batansabye uruhushya barabisabye ubu twebwe rero icyo dukora dushyigikiye ubwo busabe kuko bufite ishingiro mu rwego rw'amahame y'imitekerereze tukaba rero twiteguye igihe impaka zaba zaboneye umurongo tuzatangaza natwe tuvuga icyo dufasha kugeza ubu ngubu dushyigikira ibyo abanyarwanda bifuza n'imitwe ya politike dukorana bagejeje ku nteko igitekerezo cyabo mu mashyaka yose yemewe mu rwanda ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ryongeye gushimangira ko ridashyigikiye ko itegeko nshinga ryahinduka mu mpamvu zitandukanye twamenyesheje perezidante w'inteko ishinga amategeko twamenyesheje yuko tutifuza ko itegeko nshinga ryahinduka kubera ko twifuza ko habaho icyo bita kwishuwaringa sasina peace and security gushimangira ko habaho umutekano urambye n'amahoro ibyo bikaba bishobora kuva mu cyo twerekanya ubutegetsi mu mahoro mu mateka ya vuba tuzi mu myaka ijana ishize dutangiye ku ntambara yo ku rushushu y'uko tutigeze tubona tutigeze tubona u rwanda rugira itsimba ubutegetsi mu mahoro twavuga ati ayo mahirwe tuba tuyiteze kuri nyakubahwa perezida kagame hari bamwe mu bagize imitwe ya politike yari yaje gutanga ibitekerezo hari bamwe mu bagize imitwe ya politike yari yaje gutanga ibitekerezo ku buryo itegeko nshinga ryahinduka n'ibyahindukamo abo nabo bafashe umwanya wo gusaba perezida w'ishyaka riharanira demokarasi n'ibidukikije kuba yava ku izima nawe agashyigikira ko itegeko nshinga rihinduka uyu ni umuyoboke w'ishyaka ry'abakozi mu rwanda psr icyo gitekerezo cy'imyaka itanu cyajyaho ku bandi bazakurikira kagame ariko kuri kagame twirinde kumubarira kuko turi kumwe nawe nta gihombo dufite nkaba nsoza ninginga girini pati habineza frank muvandimwe ndakwinginze nyihanganira kongera kwitwa inyenzi ngo nibavuga niruke nyihanganira ne kongera kwitwa igipinga nyihanganira uyu munsi ndi umunyarwanda abagize imitwe ya politike benshi bahurizaga ku ngingo y'uko manda y'umukuru w'igihugu yaba imyaka irindwi hari n'abavugaga ko yasubizwa ku myaka itanu nk'uko yahoze abo barimo nk'ishyaka ry'abakozi bumvikanisha ko iyi myaka itanu yaba mu gihe cya manda ebyiri asumuta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze cyane asumuta kaboyi mbagarukeho gato majoro robert higiro mumaze iminsi mwumva ibitangazwa mu rwanda haba abayobozi b'igihugu mu nzego zinyuranye haba abanyapolitiki b'amashyaka ndetse n'abanyapolitiki barimo abasenateri n'abadepite batora amategeko y'u rwanda mwe musanga mpereye ku badepite n'abasenateri ubwabo bazafata umwanzuro ku itegeko nshinga musanga ibibazo iki kibazo cy'ingutu baracyumva ibibazo barabyumva bazirikana ibyakurikira umwanzuro bafata muri iki gihe cyangwa se hari ibyo abanyapolitiki bazi rubanda rundi rutazi kuri iki kibazo abadepite barabyumva ibyo barimo gukora atari byo abasenateri barabyumva ibyo barimo gukora atari byo abaminisitiri barabyumva porome minisitiri arabyumva ariko nta rw'inyagamburo baba bafite kuko ntabwo warenga ku byo kagame akorera abandi bantu bakoranye nawe natwe turimo bakaregera ba rujugiro yirukanye mu rwanda ubu ngubu akaba yarafashe amazu yabo hari n'ayandi yasenye tutaravuga ngo umuntu wazanye ukamugira umudepite adatowe waramushyize ku rutonde ngo ari urengaho ngo avuge atari ku nyakubahwa perezida ibi bintu uvuga ntabwo ari byo twakabaye tubigenza gutya ni ubwoba rero abanyarwanda barimo butuma badashobora gutanga ibitekerezo byabo nk'uko babyumva ariko uravuga ko ari ubwoba barimo ariko wareba ziriya miliyoni eshatu n'ibihumbi magana arindwi bandikiye inteko bayisaba ko yahindura itegeko nshinga ni abanyarwanda benshi kandi batora kandi abenshi abo twavuganye bamwe bavuga ko babikoze ku bushake bwabo hari n'abandi bagiye bavuga ko abo bantu bashyizweho igitsure igitutu uvuze amazina y'abantu bakomeye bashobora kuba bajya inyuma y'abo badepite bose ko bashobora kuba bakora byose njye ntabwo mbizi neza ariko miliyoni eshatu n'ibihumbi magana arindwi ni benshi yego ni benshi cyane ariko ukwiye kumenya yuko atari ibyo atari ko bimeze ibyo bavuga niba byabaye erega n'abo miliyoni eshatu bavuga niba ukurikira buzuye kuri social media babaza abantu bati se byagenze gute ati banyishyuye bangahe ati bitanu indese simbazi ni abayobozi barimo baragura amasinyatire y'abantu ariko nubwo batabagura erega uzagirira n'ukuntu bambaye iyo ubona abadamu bakenyeye kuri ibi bintu bisa bikoreye ibintu bisa wibaza yuko umuturage wavuye mu nzu ye yaba uraye undi yaba yariye baba bameze kuri iyo bintu bimwe biriya byose ni show ni ibintu biri stage manager baba bateguye haba harimo kugenderamo amafaranga menshi yakabaye yubaka amavuriro yubaka amashuri y'abana ubu ngubu tugiye kujya muri referendum uko biriya byarangiye amafaranga yatanzwe bashyiraho constitution bayandika cya gihe bwa mbere miliyoni za miliyoni ubu ngubu bagiye kongera batanga ayandi yo kuyihindura mu myaka icumi gusa urabyumva uko bisobanura kuko ngenda umva icyo numva abantu bavuga numva bari abantu miliyoni abantu babikoze ku giti cyabo ariko urambwira uti ni ibintu byakinwe n'ikinamico umuntu ukumva yagira ati abanyarwanda ntabwo bashobora kwifatira icyemezo ariko iyo numva abategetsi benshi mu rwanda mbere no kuri perezida wa repubulika aragira ati reka mukore izo mpaka kandi abantu bisanzuye byumvikanisha ko nta muntu bashyiraho igitutu ngo abyemere none se niba koko abantu bakora izo mpaka bisanzuye green party igiye kurega ko guhagarika guhindura itegeko nshinga kuki abavoka babo batinye kuza mu rukiko icyo ni ikindi kibazo ntabwo nkizi koko umuntu wize amategeko n'ubundi kujya kuburanira umuntu bakaba bemeranyije ku munota wa nyuma bakamubwira bati n'ujyayo wimenye akabireka ibyo se ni ubwisanzure se ubwo twavuga ubucamanza bwo mu rwanda ntabwo buri indepanda biterwa n'ukuntu leta ishaka ko urwo rubanza rurangira n'uyu munsi byabaye uyu munsi byabaye aho bagiye mu rukiko bakavuga bati n'abariya abantu human rights rwanda bari babashyigikiye nabo bati ntabwo batangira mbega kuvuga bati ntabwo dukorana nabo urabyumva ariko ibyo byose nta mpamvu yo kujya no kubihakanaho koko ese nyakubahwa perezida we koko iyo yicaye asanga ari we muntu ukwiriye gukomeza gutegeka wenyine abantu barwananye nawe abantu abakada bakuru ba fpr abashya yazanyemo ari abahutu bavuye yakuye hirya no hino ubu ngubu bicaye hariya babajije rwarakabije ni generale rwarakabije generale rwarakabije bateze fpr igeze yica abantu muri congo atera kare kare kare none se niba batarabicaga rwarakabije yakoraga iki kuki yarinze kungana kuriya akiri mu ishyamba akaza kuza noneho ubu ngubu ubu se tubajije abandi bantu bari mu ishyamba bavuga ngo ntabwo ari byo ubu se abahutu bumva ibyo rwarakabije avuga avuga ngo ntacyo fpr yabatwaye tukaba dufite za mapping report dufite reports zitandukanye z'ukuntu abantu bagiye bagwa muri za kongo dufite hari ibimenyetso byinshi byinshi simusega ariyo mpamvu na kagame atinya kuva ku butegetsi uriya umurindisha abafungwa gute agorora abantu ate muri za polisi adashobora no kubavugira nibura ari umujenerali icyo ni ikibazo kindi uzamuye buriya tuzamutumira mu biganiro byacu uko biri kose majoro higiro robert tuganira ikibazo cya manda ya gatatu ni ikibazo perezida obama ubutegetsi bwa obama sokiriteri wa leta john kerry n'intumwa nyinshi za amerika zigarukaho ko niba itegeko nshinga rikoze ko riteganya manda ebyiri zagombye kubahirizwa mu ijambo rye adisa beba obama yagize ati nanjye ubwanjye ndangije manda ebyiri ati kandi abaturage bankunda ku buryo niyamamaje bantora ariko amategeko ateganya ibi iyo ureba navuganye mu minsi ishize n'umwe mu bakada bakomeye ba fpr senateri karemera ubivuze mu kanya ugira uti hari abandi banyarwanda ariko yambwiye ko muri fpr abakada barenga magana atanu batanye bagasanga nta wundi wayobora u rwanda uretse paul kagame mwe mubona hari undi
ariko rwose ibintu bimwe biba byenda nko gusetsa ariko se ubu ngubu akazi k'igihugu mu by'ukuri kagame akora akanganiki kagame ava mu rwanda akaza hano amaze iminsi hano yingaje muri olympics kandi ubu nasubira azavuga ngo yari agiye guhura n'aba- n'abacuruzi cyangwa ni icyo gihe iyo adahari iz- izo development avuga n'ibinahari ni ba- ni we wenyine ni umuntu ku giti cye ubikora ni abantu yakoranye nabo muri fpr bashobora kuba bamusimbura ese karemera uvuga ntiyamusimbura abantu barahari ni benshi ariko fpr reka tuvuge ngo nta mukandida ifite opozisiyo se bishoboka bite kuba opozisiyo ivuga ngo kuko kagame akomeza ese uba ufite ishyaka udafite ambisiyo udafite ideoloji udafite ibyo ushaka kugeza ku gihugu siyo mpamvu ushinga ishyaka ndagushimiye cyane